bandanya kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri ya gatanu muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya baratendeka udafise uburyo bwo gutendeka akagira ikintu bita iyinza bagasobekeranya ibigori kugira ntibibungwe ibindi baca babishyira mu ntuze mu mihange ari intete babihurunguye
uyu ni umwe mu barimyi bo mu ntara ya rumonge mu gihugu c'u Burundi avuga ko naho umwimbu w'uno mwaka wabaye mwiza bagifise ikibazo co kubika ivyo bimbuye iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu hagati aho mu gihugu c'u rwanda ku munsi wa gatandatu inkuba yishe abantu cumi na batandatu ikomeretsa ijana na mirongo ine ido n'ido ni mu kanyisasi nongere ndabahe ikaze ndanabipfuriza uwa mungu mwiza nshuti bakunzi abantu cumi na batandatu barahitanywe n'inkuba yakubise isengero ry'abadventiste bo ku munsi w'imana riherereye mu majepfo y'u rwanda kuno wa gatandatu bwana habitegeko francois arongoye akarere ka nyaruguru kabarizwamo iryo shengero yabwiye itorokanizo ry'amakuru kuri uno wa mungu y'abafaransa afp ko abagera ku ijana na mirongo ine ari bo bakomerekejwe n'iyo nkuru ubutegetsi bwo mu karere ka nyaruguru bwabandanije bubwiye iryo torokanizo y'amakuru y'abafaransa faransa afp ko ku munsi wa gatanu muri ako karere nyene impanuka nk'iyo yari yakomerekeje abanyeshuri cumi n'umunani yicamwo umwe inyuma yaho kuno wa gatandatu umunyamabanga wa amerika jeje imigenderanire ahagarikiye gahunda ziwe nairobi kubera ingwara yasubiye kubandanya bimwe mu bikorwa yari yategekanije gukora kuri uno munsi wa mungu ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha amakuru wacu i nairobi eroje wirikaneza Steve Goldstein araho ibijanye n'imigenderanire mu biro vy'umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabwiye itangazamakuru ko Tillerson yorohewe kandi gahunda yari yahagaritse azibandanya kuri uyu w'Imana. Goldstein yasiguye ko ubugwayi bwa Rex Tillerson yagize bwatewe ahanini n'uburuhe bwinshi yagize aho yariko akora ku bintu bihambaye mu misi heze harimo ikibazo ca Korea ya ruguru. bimwe mu vyo yatekanije gukora muri Kenya yabihevye ibindi navyo vyasubitswe ariko bizokorwa imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa vyigijwe inyuma harimwo kuja ahahoze ambasade ya Amerika i Nairobi hatewe n'abihevye umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ibindi Tillerson atekanya gukora ni ukubonana na Monica Juma umushikiranganji w'imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu bagasangira iruhande yo kuvugana ivy'akazi yateguye kandi guhura n'abakozi ba ambasade ya Amerika i Nairobi azonagendera kandi ikigo citwa PEPFAR kigwanya sida ku mugabane wa Afurika giterwa inkunga na Amerika. Umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire yashitse muri Kenya ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Yaraje ava mu bihugu vya Ethiopia na Djibouti. Avuye muri Kenya azobandaniriza urugendo rwiwe muri Chad na Nigeria. Agishika muri Kenya yavuze ko yishimiye kubona Perezida Kenyatta n'umunyapolitike agwanya ubutegetsi Raila Odinga bemeye gushira ku ruhande ibatandukanya no kubaka igihugu ca Kenya. Ariko kandi yanamenyesheje ko yifuza kubona imigenderanire mu vy'ubutunzi hagati ya Kenya na Amerika itera imbere kurusha uguhanahana ibidandazwa bikiyongera. Agitangura urugendo rwiwe rwa mbere yagize ku mugabane wa Afurika ku munsi wa kabiri w'iyindwi turiko turarangiza, Rex Tillerson yari yavuze ko azanye miliyoni amajana atanu na mirongo itatu na zitatu z'amadolari y'abanyamerika ziyongera ku yo Amerika yari isanzwe utanga mu gisata co kurwanya inzara yatewe n'intambara n'indyane mu bihugu vya Somalia, Ethiopia, Sudani y'Epfo hamwe n'ikiyaya c'ikiyaga Chade. yemeje kandi ko mu myaka cumi n'ibiri iri imbere amerika izotanga umuyaga nkuba ku miliyoni amajana atatu z'abanyafurika n'imiburiburi biciye mu gufashanya na leta n'abikorera utwabo eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabicaye ku masonga nkitangura abarimyi bo mu ntara ya rumonge mu burundi barashima ukungena umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo wagenze uno mwaka ariko amakenga ni yose kuko ngo uwo mwimbu ushobora kubapfana uwusa ni mu gihe badafise ingene babika uwo mwinshi baronka- baronse menyesha amakuru ijwi rya amerika mu rumonge christi munezero aradusigurira mu ntara ya rumonge iri mu bumanuko bushira uburengerazuba bw'uburundi umwimbu w'ibiterwa wagenze neza marisero umurimyi wo mu kigwena avuga ko ugereranije n'irima riherutse ryabangamiwe n'uruzuba umwimbu w'ubu wagenze neza na cane cane umwimbu w'ibigori naho umwimbu wagenze neza muri zone minago imyumbati ari nayo abanyagihugu bahora bikorako yaratewe n'indwara nk'uko bivugwa na perpetua umuvyeyi w'abana batatu akizera ko azofashwa n'umwimbu wagenze neza mu yandi mazone aha mu minago ikintu twimbura novuga nti ni indya zihaba zitwa yuko ziboneka ni imyumbati imyumbati nayo yeze kenshi yera muci hari abasoroma bakagira bagaca banikira hageze ku mutasuro rero hari abagurisha hari n'uwuba avuga ati kubera ari iyo ndya i- y'inimbo akayibika akazogera akoresha buke buke Mm, no kurwara yara- yarateye indwara ubu mbere ibikoti umuntu akora yagiteye niko akirandura nta myumbati ishobora yoshobora kubaho ngo yokononekara mu gihe abatari bake muri mwebwe musanzwe mutayobewe yuko ibigori canke umutsima w'ibigori atari imfungurwa ihurumbirwa cane muri iyo ntara ya Rumonge umurimyi Marisero avuga ko aho babaye bariko barimenyereza iyo mfungurwa ubu bara- ubu basigaye bwiyumvamo cyane gusomvya mu mugamba ariko kare ubu ucumvye n'abana ntibafungura bakababonye ubududu Eee, ubu ubu- ubu ni bwo nyene bu- ubu nki- nk'ubugari bw'ubududu ubu ntibageza ubu barya bw'ubusenge bw'intose bw'ibigori butezwa kuryoha nyene kuko nyaho budafise imboga dikwiye ntizikosoma nk'ubusenge dufate ubugari bw'ubugori nyaho burara mu gatondo uronse agasosi abana barakarya Abel Ndayishimiye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge avuga ko muri iki gihe igiterwa c'umwumbati catewe n'indwara abanyarumonge batazokwicwa n'inzara kubwiwe ntibazoteba kumenyera gufungura ibigori Ego nk'uko mubivuze aha turi mu gice c'imbo muri iki gice c'imbo rero benshi barakunda ifu y'imyimbati ariko rero ntikibuze ko n'ifu y'ibigori iyo ibonetse bayikunda nk'ubu twebwe turagerageza tukabaza abari ku rubuga hirya no hino baratubwira yuko benshi bamaze kwijukira ifu y- y- y'ibigori kuko nicyo gituma ubona banari- ba- banabirima cyane aha mu gatasi ubu rero baramaze kubyijukira kubirya kubera ibyo twagiye tubabwira yuko gukunda ifu y- y'ibigori ari ikintu kizana inguvu gituma abantu bakomera ayo makuru y'uko umwimbu wabaye mwiza yarashikiriye n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema mu rugendo yatunganije kugira ngo yibonere uko irima ry'agatasi ryagenze umushikiranganji Deo Guide Rurema avuga ko yasanze umwimbu muri rusange wagenze neza ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ibyo twashikirije byarerekanye ko umwimbu ari mwiza mu bice byose by'igihugu twarishimiye kubona ingene abakozi bakuru bakuru ba leta abikorera utwabo kugwaruka abarimyi bose bijukiye uburimyi bisunze imigambi ngenderwa ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nayo ikaba ijanye no kongerereza umwimbu kuwushingura no kuwuhingura ibigega rusange byo gushingura umwimbu w'umuceri ibiraya ibigori biruzuye kandi bose bataraheza kwimbura Ivyo bigega rusange bivugwa mu ntara ya Rumonge ntibirahashika. Uno murimyi avuga ko kugira ngo bashingure umwimbu wabo w'ibigori wagenze neza, abenshi babimanika ku rusenge, abandi bakubaka ibigega nk'uko bivugwa n'uno murimyi.
umwimbu wabaye mwinshi baratendeka udafise uburyo bwo gutendeka hakagira ikintu bita iyinza bagasobekeranya ibigori kugira ntibibungwe ibindi baca babishira mu ntuze mu mihanga ari ntete babihorunguye ubu rero n'ubu udafise ikigega oya hari igihe wasize mu gisusa bishobora gusanga vyabunzwe mugabo ntibibungwa vyose Ubu udukoko nyene bat- batwita ibungwe eh, uca utangura kubona aho wabitendetse bitanguye gukorora ifu yera ukuntu baca babikingira baca bafata bakabihurungura iyo mfungu iba imaze kononekara baca babikubisha gusa koperative nisa n'iyahagaze isa n'iyahagaze kuko n'inzira irakoswe n'abayikoreramo barabahagaritse mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko uyo mugambi w'ibigega rusangi abanyagihugu baheza bakabikamwo umwimbu wabo utarashika aho mu ntara ya Rumonge aho mwene ivyo bigega rusangi bimaze gushingwa abarimyi eka mbere n'abajejwe gukurikirana uburimyi barashima ko bifasha kuziganya no kubika neza umwimbu ku neza y'abanyagihugu aho bivugwa ni nko mu ntara ya Kirundo hari hakunze guterwa n'inzara umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deo Gidi Rurema akaba yarashimye kubona mu ntara nka Ruyigi na Rutana yasanze muri ivyo bigega rusangi umwimbu w'agatasi gaheruka ukimeze neza mu Rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi itandukanye mu kiganiro muri isanga twarayihaye twarayihebeye bamwe n'abandi ku munsi wa mungu turaganira cyane n'urwaruka uno munsi rero mugenzi wacu Ariane itanga ishaka yari yabatumiriye umushinga nawe yitwa patrice ntafatiro yakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi harimwo no ku bimenyetso ndangagihugu by'igihugu patrice ntafatiro avuga ko inyenyeri ziri mu ibendera ry'u Burundi zicuramye kandi zikwiye gukosorwa yabigarutse ko mu kiganiro muri sanga mu kanya na mugenzi wacu Oriana itanga ishaka muri ico kiganiro Patrice Ntafatiro yatanguye yivuga uwo ari we jewe rero nitwa ntafatiro patrice nk'uko mpeje kubivuga ndi umurundi navukiye ku mutumba muremera muri komine ya giheta mu ntara ya gitega jewe ndi umutimbo umuvuzi w'ingoma ndi umutimbo kama kubera namuka mu muryango w'abatimbo kama hanyuma nkaba amashure nayize mu giheta hanyuma mbandaniriza igatara mu kayanza hanyuma nkava mpereza mu rusengo mu mu ndome mu mu byigwa by'amayagwa hanyuma mvuyeyo nca ngenda mu seminari nkuru hanyuma sinabandaniza muri seminari nkuru mpava ndigisha igitega hanyuma mpava nja muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amayagwa y'igifaransa hanyuma mpava mvaho nca mpava nza ino yotawa mu bihumbi bibiri na rimwe nari nje nje kuvuza ingoma ino hanyuma rero nca mbandanya amayagwa y'igifaransa niyo nanonosoye muri kaminuza y'otawa mu majambo make ikirundi mvuga nico nize nk'abandi bose gushaka umwaka w'icumi na gatatu nta bundi bumenyi narondeye bw'ikirundi nagumye ku byo nize gushaka mu w'icumi na gatatu mugabo igituma jewe nahavuye mfata umugambi wo kurondera ikiganiro cyitwa ikirundi c'abarundi ni uko jewe je narindushe je narindushe kubera iki ukuyemo abigisha bo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu nize mu gataba ku mutumba wa rutegama mu giheta abandi bigisha bose banyigishije ikirundi wamengana bacangero wamengana igihano ku buryo rero nta mwigisha n'umwe wundi yasubiye kunkundisha ikirundi nta mwigisha n'umwe yasuye kunyereka ko amayagwa y'ikirundi ari amayagwa akomeye meza nta muntu n'umwe yigeze eh, w'umwigisha yigeze eh, kunyereka ko dukwiye kugira amahiganwa ngo rutere imbere gusumba Ku- ku kaba nkako igatara no mu rusengo urasanga hariho amahiganwa yo mu cyongereza hariho amahiganwa yo mu gifaransa mugabo ntitwigeze tugira amahiganwa y'ikirundi ngo turabe uwo bazi kuvuga neza gusumba abandi ibyo rero nkagira nti ndiko ndakwiza imyaka mirongo itanu none ko hariho ubumenyi mfise ubwo bumenyi ndabupfane reka ndabe ingene nogerageza awugwaruka rubimenye rumenye ubwo bumenyi n'abandi batabizi babimenye hanyuma rero jewe nakuze nakuze ndi umuntu abaza abashingantahe abantu babaga abantu bose bansumba uwo mbonye wese n'ubu ndagasaziye uwo mbonye wese ashobora kunyungura ikintu ndamwicara iruhande tukavugana nkamubaza ibibazo akambwira aricyo gituma rero byinshi usanga nzi kubera umuntu wese mbona anduta hari icyo namubaza kugira ngo ndabe icyo nzoterera simere nk'abigisha nabonye
nk'uko bivuze muri icyo kiganiro cyawe bakwita sogokuru nawe kumbure ku myaka yawe urashobora kugira icyo uterereye kugwaruka ni nayo mpamvu twafashe akanya kugira tugutumire ushobore kuganira nabo uno munsi dusubiriye ku cyiyumviro cyawe cy'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi cyangwa idarapo eh, mu gutangura twokoresha ijambo ibendera cyangwa idarapo Ah, woridusigurira ivyo bibiri bitandukaniye he kubari kubakiri bato canke kuba batazi neza itandukaniro ryavyo
murakoze ayo majambo abiri yose yamuka mu rurimi rw'igifaransa I- ibendera ni banderole bahinduye abarundi bagita ibendera nyene idarapo naryo ni igifaransa nyene rivuga drapo barahinduye je kubwa ngingo novuga nti ni igitambara ndangaburundi cyane igitabu i- igitabu ndangaburundi ko igitabu kivuye mu mpuzu batabuye eh, kimeze nk'igitambara tugerageje kwiyamamura igifaransa tukahanka kuvuga idarapo canke ibendera tuvuga igitambara kiranga uburundi canke igitabu c'uburundi niko nobivuga ego ariko kubera benshi batazi iryo jambo canke batarimenyereye kumbure twokoresha ibendera ego Ujya ego umusaba? Mm.
kubera ryaramaze kwemerwa rivugwa na benshi rizwi n'abarundi bose ibendera ni byiza ko rivugwa n'idarapo birakwiye ko ryovugwa Mhm, mhm.
Ego.
murakoze cyane kino ni ikiganiro k'ijambo abanywanyi biradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine turaza kubaha akaryo o, ko gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ariko mbere yaho ah, ibendera ry'igihugu cy'u burundi dufise uyu munsi mu ncamake i- ryagenze gute ryavuye hehe tugerageje gusubira inyuma muri kahise mu majambo makeyi cyane kubera nagize ibiganiro bibiri bishikana iminota mirongo itandatu ngomba ngerageze mu kanya gato ni uko uburundi buri ku ntwaro ya ca buri ku ntwaro ya cami yego mugabo bukaba bujunjaritswe n'ububirigi bwaducura bufuni na buhoro uburundi bwari bufise ibendera ry'ububirigi hanyuma rero haragera igihe eh, tugomba kwishira no kwizana afurika niho ububirigi bwasaba ko uburundi bworonka ibendera ry'uburundi abambinyagiye bambwiye ko ababirigi bahaye uburundi iminsi mirongo itatu irenga ntirenguke ngo uburundi bube bwaronse ibendera ry'uburundi hanyuma rero hakaba umugambi w'abadasigana iprona wari urongowe na n'umugani atari umugani rudoviko rwa gasore hanyuma akaba yari afite igisongerezi gikuru akaba ari mirerekano paul mirerekano niho baca bagenda mu giheta mu giheta hariho ishure rya- ry'imyuga n'ubugenegene ryari rirongowe n'umupatiri yitwa bokaciyo giuseppe bokaciyo mugabo mu giheta twe tumwita bukaci kubera iryo shuri ryari rikomeye rwose niryo ryarimwo abantu b'abahinga nibo baca nibo babumba i- ibintu umwami agomba guha umwami agomba guha b- aba- abantu bagendeye uburundi hanyuma rero hanyuma rero baca baravuga yuko bakeneye ibendera ry'uburundi haca barera ihiganwa habaye ihiganwa rero haraba umuntu akomeye rwose mu burundi yitwa ndikumana zakari mwene ndoyaha se yitwa ndoyaha bamuka ku mutumba eh, kibogoye hanyuma rero uwo ndoyaha yari umuntu aciye ubwenge rwose yize muri iryo shuri yari yaranahahejeje wewe yize muri iryo shuri ry'ubumenyi nu- n'imyuga hanyuma rero we rero icyo yakoze ni iki yarabumbye aharengomba guterera abarundi bose bibaza ko ibendera ry'uburundi ntango ryacapwe oya ibendera ry'uburundi ryarabumbwe imbere y'igihe ryabumbwe nka kurya kw'intuze kurya kwa kwi- kw'ibishusho by'inzira y'umusaraba ku bagatolika canke umudari canke ikingorongoro hanyuma rero aribumba gute aribumba rifise umuzingi hagati harimo inyenyeri zitatu z'imigongo itanu inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru na burya bundi rero bu- nobwa burya bupande kamwe kari hejuru akandi hirya akandi hirya akandi hasi hanyuma rero em, nuko niko ni- niko yarikoze ubwa mbere mu gihumbi n'amajana cenda mirongo itanu n'icenda hanyuma rero basanga eh, hariho ingorane ryo Mm.
bendera ryari rifise ingorane Mm.
Eh, Uri- poro eh, eh, poro myiyerekano mu ngorane ntaguciriyemwo mu Yego.
ngorane basanze ririmwo tugerageje ku- kuja imbere gato ah, Yego.
ni n'iryo ko- ni- harimwo n'iryo kosa uvuga ko ririmwo n'ubu uwo tubwira iryo kosa rihari eh, muri make ubu turiraba ibendera ni irihe byagenze gute ingene byagenze nguko Eh, nuko eh, reka reka mbararize ko naringeze ingorane yiriho nuko myiyerekano nagwa agasore bamubwiye bati bagarutse mu gihe tamubwira bati iri darapo nitwarishira ku gitambara rizogora gu- kumanika none kugira ngo umuntu ntamenye ko aricuritse bizogenda gute buno nyene rero um, ndikumana wa ndoyaha aca acapa ishaka eh, mu gice c'ububamfu c'iba- c'ibendera ry'uburundi inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru ikosa rero riho- ririho n'ubu ni uko inyenyeri imwe iri hejuru kandi ikaba ifise imigongo itandatu hari n'amakosa aba abiri inyenyeri zibiri ubu u zikaba hasi kandi kw'ibendera ryabumbwe na ndikumana wa ndoyaha inyenyeri zibiri ziri hejuru izo nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana amaso abiri yi- y'intare intare ko ni igi- igikoko ndangaburundi inyenyeri nayo iri hasi imwe ika- ikerekana umunwa mugabo ugiye kure inyenyeri iyo iyo imwe iri hasi niyo yerekana imana izi izi ni inyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana umwami n'uburundi aricyo kivugo c'uburundi ca mbere na mbere Mm. no kuvuga Yego.
yuko zicuritse riracuritse rwose rirakwiye gucurugwa Mm. none uwazicuritse ninde impamvu yari iyihe
aho rero aho ndashitse mu gihumbi n'amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu eh, michel micombero arafata igihugu arakura arakombora intwaro ya cami yaciye asaba yaciye asaba ko haba abaci- abanyabugenegene ko bo- bomubwira ibendera rikwiye kumanikwa iryo bendera rikwiye kumanikwa rero bamweretse iryo kwandoyaha ririko n'inyenyeri iryo darapo ryaramanitswe gushika mirongo itandatu n'umunani rimanikwa inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru ndafite n'ifoto nshobora kukurungikira ya micombero byerekana ko ariko we nyene umukuru w'igihugu hanyuma rero baha- barazihindura zibiri zija hasi indi ija hejuru ni ni intwaro ya repubulika ya mbere yatumye idarapo ricurikwa Eh, inyenyeri imwe ikaja hejuru zibiri zikaja hasi Mm. none kuri wowe akamaro Ntabwo- kuko eh, bikosogwa n'akahe kuri identite cyangwa ku, ku, ku ndangamico z'igihugu akamaro gahagaze hehe cyane cyane kuri wewe Eh, eh, eh, eh, eh, eh. ibendera ni n'ibimenyetso ndangaburundi na na na burundi bwacu ni ibintu bisonerwa ni ibintu bisonerwa kuko birarengere birarengeye intwaro urashaka kuronka intwaro y'umuntu atwara igihugu imyaka itanu cumi urashaka kuronka intwaro nki mugabo ibyo n'uburundi byerekana uburundi niko karanga kacu ni yo nico cerekana ko uburundi uburundi ni kurya ni ni ikintu ni ukubwira ngo iki umuntu adakunda nk'uburundi hanyuma ugasanga idarapo ariko ararihonyora abahonyanze uburundi bwose ucuritse rero idarapo naho ucuritse uburundi ucuritse aba- ucuritse abarundi bose iyo bava bakagera ibyo ni ibintu bisonerwa nicyo gituma nsaba ngo bije mu na- mu- mu bwizwa nshingiro ahantu bigumaho nyene kugira ngo bihindurwe ari umurundi wese abwiriza kubwira icyo avuze nta muntu n'umwe naho yoba umukuru w'igihugu nta muntu n'umwe ashaka kuyihagira ibendera nta muntu n'umwe ashaka kuyihagira burundi bwacu nta muntu n'umwe ashaka kuyihagira i- i- ibintu ndangaburundi ibikunda bikunda
akamaro kara- karahari kandi gakomeye cyane urakoze Gakomeye cyane rwose.
urakoze cyane mushinga ntahe patrice ntafatiro Yego.
Ah, mu kiganiro muri isanga tuje ku mirongo ya telefone duhe akaryo n'abanywanyi b'ijwi rya amerika duhere kuri aron aron uraho urakomeye yego ndashimba kwe Mm, uduhamagaye uri hega aron ndi mu gashoho mu ntara yo muyinda akavura kariko karagwa Mm, ni vyiza cyane Eh, eh, Ah, iciyumviro cyangwa ikibazo wufise ku kiganiro uciye umunsi ni ikihe garo ego uno munsi mbanje gushimira uwo mutuniyo namukurikiranye kuva bwa mbere agitangura yavuze ati aciga kuva kera bamwigishije ntiba- kahise ati ntibakamwigishije nkuko- nkuko nawe yavyiyumvira ibyo navyumvise abivuga hanyuma cyo cyo cyo n'uno munsi abantu usanze kuri abantu bariko barigisha usanga umengo ntibigisha nk'uko usanga byari bikenewe kuko najye narigeze kwiga cyangwa narize uca usanga kenshi nk'umwarimu umenga ariko arakwigisha ibintu umenga ariko arikora kugira akorane n'umwanya ari ibintu byinshi twari dukeneye nk'ibyo uwo mutumire ariko aratubwira nyuma ikindi nacyo uca usanga mu mashure bariko bariga kahise ko mu bihugu vya vya- vyo hanze vya kure aho ndiko navyo aha- aha mu burundi iwacu ugasanga bariko bariga kahise ko mu bihugu vya kure kandi tu- wumva no burundi bufise kahise kabwo bokwigisha mu mashuri abana b'uburundi tugakura tuzi kahise k'uburundi ibyo ni ibintu twe tutari dusanzwe tuzi aho rero nka cyansaba nka nimba leta yo bihindura ikatwigisha na twebwe kahise k'uburundi bwo- bw'iwacu hanyuma ngabitse ku ku- ku ntumbero y'uno munsi aho yavuze ati ibendera ry'igihugu jewe nayo numva umengo ku- navyumvise ariko arabivuga naho ariko arabivuga cyane numva umengo kuba izo nyenyeri zohindurwa zokiranuka cyane numva umengo nk'abantu nk'ubu turiko tu- tu- tukiri bato turiko turakura cyane numva umengo ivyo o, ntacyo bitwaye ntacyo bitumariye nta kamuco umengo ni ibintu byonyene vyo gu- sinzi ukuntu nobivuga Mm.
cyane numva umengo nta- nta- ntacyo bi- bitwaye kininiya Mm.
ahubwo nkamusaba nk'umushakashatsi uwo mutumire wacu nk'umushakashatsi arabe ashakashake ibyotuma ugwaruka rw'ubu dutera imbere kuko ubu- ubu henshi- kenshi iri kurara ubugwaruka usanga ata bintu by'iterambere bitameze neza ariko aravuga ibyo guhindu- ibyo guhindura inyenyeri ngo zimeze nabi ngo ziraba uku n'uku n'uku natwe tukiri bato kuba tutazi n'akahise ku burundi twumva umengo ntacyo bizotumarira n'ibyo mugize neza ego ndamukengurukiye aho eh, kubera yabaje ikibazo kandi ibyo avuga eh, nibyo bimwe bimwe icyo nagomba ndamumenyeshe ni uko iyo eh, kahise katizwe neza eh, ntuheza ngo utere imbere naho utera imbere utera imbere usubira inyuma muri icyo gihe ntumva uriko uratera imbere iki byerekana ni uko nk'ubu mvuze nti jewe ka- kahise sinakize neza abangisha wamenga ntibankundisha iki- ikirundi ahubwo bakankundisha iby'iburaya bakankundisha ibyo muri amerika niyo ni ingorane ikomeye rwose ni ingorane yerekana ko umuntu ataratera imbere baca umwibutsa mu kirundi ngo ukura utabaza ugasaza utamenya kandi eh, udafise se ntamenya ibya sekuru uwo rero akiri muto yibaza ko um, akahise ataco kamaze aba ariko arihenda aba ariko arihenda kuko hariho nk'ibintu bimwe bimwe turimo uno munsi usanga bifise imizi muri kahise ariko iyo kahise kaba kigishwa neza gusumba eh, hari kubyirinda
harakoze mugenzi wacu oriane itangishaka n'umutumire wiwe patrice ntafatiro ikiganiro cyose mushobora gusubira kucumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya turaza guhana agahindukira ariko kano karirimbo kora ka vestine amurison kugira ngo twifurize uwa mungu mwiza mwiza pe urahimbaye cyane yesu mu mutima wawe ikimenyetso cy'urukundo ufitiye ukuboko kwawe kw'ibumoso kurasekuye ukwawe kw'iburyo kurakumbatiye kurusha izere kora babone kora babyumve kora bamenye uye kurusha izere kora babone kora babyumve kora bamenye uye kwiutegetse mwami wanje reka nawe ubasha kukuvuguruza kwiusezeranye ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunzi twari kumwe muri kano kanya diane na hadri na fatuma rimasi kalala tudasize inyuma na ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma twifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu muragumiza kuri iyo mirongo nyine mwariko kugira ngo mbandanye mwumva ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye ahanje tuzosubire ejo saa hindwi mu kiganiro iwanyu mu ntara